iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwabonye butandukana ni thomas kamirimbi ubasuhuza uwa gatandatu muhire mwese mwese abanywanyi bacu aho muherereye hose turahera ku makuru arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara nacyo nyuma yacyo turabagezaho ikiganiro cy'umuziki ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika amakuru umuryango w'abibumbye uratangaza ko imirwano hagati y'amoko yabereye mu nkambi yayo icumbikiye abateshejwe ibyabo imarakara muri sudani y'epfo ejo bundi kuwa kane yahitanye abantu cumi na batatu ibindi kuri iyi nkuru na eugenia mukankusi ubushyamirane hagati y'amoko abiri atuye mu nkambi iri mu murwa mukuru wa leta ya upper nile markan bwadutse ejo kuwa kane ubwo umugabo yaterwaga ibyuma kugeza ashizemo umwuka mu itangazo ben malol umuvugizi wa unmis umutwe w'ingabo za onu ziri mu butumwa bw'amahoro muri sudani y'epfo yagize ati ku ikubitiro amakuru y'izi ntumwa yagaragazaga ko abantu byibura batatu bishwe kandi ko abarenga makumyabiri bakomeretse bamwe muri bo bavurirwa mu bitaro bya unmis yakomeje agira ati mu masaha ya nyuma yaho abantu icumi byaje kwemezwa ko bapfiriye mu bindi bitaro iyo nkambi icumbikiye abantu byibura ibihumbi mirongo itanu ni umubare wagiye uzamuka kuva abantu ba mbere bahageze ubwo intambara yatangiraga mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu minisitiri w'itangazamakuru wa apple nine luc sadara yavuze ko iyo mibare yazamutse ubwo abantu babarirwa mu bihumbi bitatu bahunze imirwano mu gihugu gituranye cya sudani mu byumweru bishize maroro yavuze ko umutuzo warimo kugaruka mu nkambi uyu munsi kuwa gatanu unms n'ingabo za sudani y'epfo bakajije umutekano muri iyo nkambi no mu bice biyegereye
ijwi ry'amerika uwahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump azitaba urukiko rwo ku rwego rw'igihugu mu mujyi wa miami muri leta ya florida mu majyepfo y'igihugu ku wa kabiri w'iki cyumweru gitaha trump yatangaje ko umushinjacyaha wo ku rwego rw'igihugu yamushyizeho ikirego mu rukiko ni inkuru y'umunyamakuru masud sarivar w'ijwi ry'amerika mwumva mu ijwi rya temistokle mutijima inyandiko y'ibirego ntirajya ku karubanda ariko bwana james trusty umunyamategeko wa donald trump aganira na televiziyo ya cnn yavuze ko mu bindi byaha trump aregwa harimo gutambamira ubucamanza gutangaza ibinyoma ndetse n'ubugambanyi iyi nyandiko y'ibirego itumye Trump aba umutegetsi wa mbere wayoboye leta zunze ubumwe za amerika urezwe mu rukiko rwo ku rwego rw'igihugu asanzwe yararezwe mu rukiko rwo muri leta ya New York kubera kugurira umukinnyi wa filimi z'abakuru ngo amubikire ibanga ubwo yiyamamarizaga ubuperezida mu bihumbi bibiri na cumi n'itandatu arimo kandi gupererezwaho n'abashinjacyaha bo ku rwego rw'igihugu nabo muri leta ya Georgia bishingiye ku bikorwa byo kugerageza kuburizamo ibyavuye mu matora ya bibiri na makumyabiri mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri nibwo minisiteri y'ubutabera yatangije iperereza ku buryo Trump yakomeje gutunga amabanga ya leta yaravuye ku butegetsi ni nyuma y'aho ishyinguranyandiko ry'igihugu ritangaje ko Trump yahishe amagana y'inyandiko z'ibanga za leta mu nyubako ye iri muri leta ya Florida hanyuma akanga ko zivanwayo mu mategeko ya leta zunze ubumwe za Amerika inyandiko zerekeranye na perezida ni umutungo wa leta kandi ziba zigomba gushyikirizwa ishyinguranyandiko ry'igihugu mu gihe perezida avuye muri izo nshingano Trump akekwaho gusohora amagana y'inyandiko mu biro by'umukuru w'igihugu White House akazohereza muri Mar-a-Lago inyubako ya rusange irimo n'urugo rwe muri leta ya Florida mu bihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe ishyinguranyandiko ry'igihugu ryasabye izo nyandiko abahagarariye bwana Trump ariko riza guhabwa amakarito cumi n'ane gusa mu kwa mbere kwa bibiri na makumyabiri n'ibiri ayo yarimo inyandiko zirenga ijana z'ibanga nyuma yo guterwa impungenge n'amakuru y'ibanga ya leta ryasanze muri izo nyandiko ishyinguranyandiko rya leta ryahise ritangariza minisiteri y'ubutabera ibyo ryabonye ibyatumye ibiro by'ubugenzacyaha FBI bitangira iperereza nubwo Trump yongeye gutanga izindi nyandiko nyinshi hanyuma abagenzacyaha baketse ko yaba akigundiriye izindi nyinshi ibyo byatumye FBI ikora isaka mu nyubako ya Mar-a-Lago mu kwa munani kw'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri iryo saka ryavuzwe cyane ryatumye hatahurwa izindi nyandiko z'ibanga zirenga ijana zose hamwe abashinjacyaha batahuye kwa Trump inyandiko z'ibanga za leta zirenga magana atatu izo nyandiko zifite ibimenyetso bitandukanye by'itonde hakurikijwe uko zirutanwa mu kubamo amakuru y'ibanga kurusha ayandi leta yakomeje kugira ibanga ibizikubiyemo ariko mu nyandiko z'urukiko abashinjacyaha bavuze ko ukuzifata nabi bishobora gushyira mu kaga umutekano wa leta zunze ubumwe za amerika ni inyandiko zavanywe mu bigo bitandukanye birimo ikigo gishinzwe ubutasi bwo hanze ya amerika cia ibiro by'ubugenzacyaha fbi ndetse n'ikigo cya leta gishinzwe ubutasi bw'imbere mu gihugu zikubiyemo ingingo zikomeye zivuga ku mutekano w'igihugu nk'izivuga ku bushinwa no kuri porogaramu ya irani y'ibitwaro bya kirimbuzi kuva hafi mu mwaka ushize wose iperereza ryayobowe na minisiteri y'ubutabera ariko kuva aho bwana Trump atangarije mu kwa cumi na kumwe ko azongera kwiyamamariza ubuperezida byatumye minisitiri w'ubutabera Merrick Garland agena Jack Smith wahoze ari umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu nk'umushinjacyaha wihariye muri iri perereza mu mezi ashize bwana Smith yakoresheje inteko za rubanda ebyiri imwe ayikoresha muri Washington indi muri Miami kugira ngo ahamagaze abatangabuhamya ndetse ashake n'inyandiko zijyanye n'iki kirego abatangabuhamya benshi banyuze imbere y'izo nteko zombi bwana Smith kandi arimo no guperereza niba Trump yaba hari uruhare yagize mu byaganishije ku gitero cya gatandatu y'ukwa mbere mu bihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe cyagabwe ku ngoro y'inteko nshingamategeko y'Amerika US Capitol bwana Trump yahakanye ko nta cyaha yakoze ku byerekeranye n'izo nyandiko yita iperereza rimukorwaho akagambane kagamije guhungabanya ukongera kwiyamamaza kwe yanavuze ko yari afite itegeko rimwemerera kuvana mu cyiciro cy'ibanga inyandiko zose yavanye mu biro bye akazijyana mu gice yari atuyemo cya White House icyakora abashinjacyaha bivugwa ko baba barabonye ijwi ryo mu bihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe aho Trump yiyemerera ko yagumanye inyandiko y'ibanga yavuye muri minisiteri y'ingabo Pentagon ibyo bikavuguruza ibyo avuga ko inyandiko zose yari yarazivanye mu cyiciro cy'ibanga mu buryo bw'amategeko inyandiko y'ibirego yo ku rwego rw'igihugu ntishobora kubuza bwana Trump gukomeza gahunda ye yo kwiyamamariza ubuperezida mu by'ukuri bwana John Malcolm wahoze ari umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu ubu akaba ari umuyobozi wungirije mu muryango Heritage Foundation yavuze ko nta mategeko yabuza Trump kwiyamamaza kabone niyo yaba hamwe n'icyaha bwana Malcolm yagize ati hari abantu bagiye biyamamariza imyanya basohotse muri za gereza mu bihumbi bibiri na kabiri Jim Traffican wahoze ari umudepite yiyamamarije ubudepite mu gihe yari arimo akora igihano yakatiwe kubera icyaha cya ruswa inyandiko y'ibirego kuri Donald Trump ije mu gihe undi munyamategeko wihariye Robert Hur arimo guperereza ku buryo Perezida Biden yafashemo inyandiko z'ibanga za leta ubwo yari akiri visi perezida wa Amerika izo nyandiko zatahuwe umwaka ushize mu biro by'i Washington byahoze ari ibya Biden izindi ziboneka mu rugo rwe muri leta ya Delaware abanyamategeko ba Biden bavuze ko izo nyandiko nkeya mu mubare zahise zishyikirizwa abategetsi ba leta zikiboneka nubwo Biden yagaragaweho kuba yarafashe nabi inyandiko z'ibanga birasa nk'aho atazaregwa ibyaha Jordan Strauss wahoze ari umutegetsi muri minisiteri y'ubutabera ubu akaba ayobora CROL ikigo cyigenga gitanga serivisi z'ubujyanama yavuze ko ibyo bituruka kuri politiki imaze igihe y'iyo minisiteri ivuga ko perezida uri mu nshingano adashobora gushyirirwaho inyandiko y'ibirego Bwana Strauss yagize ati nibwira ko igisubizo gisa nk'aho kizava mu iperereza ry'umushinjacyaha wihariye uperereza kuri perezida Biden ari raporo ivuga ngo twakabaye dusaba ko hasohorwa cyangwa hadasohorwa inyandiko y'ibirego iyo aza kuba atari perezida mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya tuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri leta y'uburundi irahamagarira abayobozi bo mu nzego zitandukanye kubwira abaturage bose ko bagomba guhinduza inote zisanzwe zikoreshwa zahagaritswe igihe cyatanzwe cy'iminsi icumi kitararenga banki nkuru y'igihugu yasohoye ingingo yo guhagarika inote z'ibihumbi bitanu n'ibihumbi icumi zakozwe mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani zari zisanzwe zikoreshwa ni inkuru ya Thierry Ndayishimiye iminsi icumi yatanzwe yo guhinduza izo noti ni uguhera ku igenekerezo rya ndwi ruheshi gushika ku rya cumi n'indwi z'uku kwezi kwa gatandatu uyu mwaka abatari bafise amakonte mu mabanki bari bafise izo noti nabo bahamagarirwa kuyafunguza muri iyo minsi icumi itarahera kugira ngo baronke uko babika ayo mafaranga yabo abandi bantu ku giti cabo nabo bifuza guhindurirwa amafaranga mu ntoke ntibategerezwa kurenza amafaranga ibihumbi ijana muri ico kiringo catanzwe kubitsa amafaranga amafaranga ayo ariyo yose ku makonte mu mabanki y'ubudandaji n'amashirahamwe yo kubitsa no kuguranana abantu abari bo bose bashobora kubitsa amafaranga atarenga miliyoni icumi muri iyo minsi icumi ku makonte yabo ari muri ivyo bigo amashirahamwe nayo arekuriwe kubitsa amafaranga atarenga miliyoni mirongo itatu ku munsi no kuri buri kone uru rugezi ariko ntigwerekeye amabanki y'ubudandaji amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana hamwe n'amaposita ibanki nkuru y'igihugu yanatangaje ko ku baba kure y'ibigo by'amabanki bazokoroherezwa mu kubarungikira hafi yabo ababafasha guhindurirwa izo noti ijwi rya amerika yavuganye n'abanyagihugu batandukanye hirya no hino mu gihugu badusigurira uko bakiriye iyo ngingo ngingo n'ingorane bayibonamwo cane cane ku gihe catanzwe twayakiye neza kuko ingingo yo guhindura amafaranga y'igihugu si irya mbere ibaye no mu myaka yahera ihora iba ama izo noti abenegihugu bazifise bakazizana ku mabanki kugira ngo baronswe ayo yandi mahera mashasha gusa ku bijanye n'iki kiringo batanze c'iminsi icumi iyo minsi niyo dushobora kubona ko ishobora kuba mike aha kandi hari n'abavuga ko iyo ngingo yo guhagarika izo noti batari bwayimenye ekaje iyo ngingo ntayo ndumva nimba byaravutswe nibavuge hose babyumve banki nkuru y'igihugu itangaza abenshi mu kibano ntabyo baramenya ko benshi ntibirabashikiye ntibarabyumva ishokorwa ni uko boyongera ikiringo kugira izo noti zose zikurwe mu banyagihugu burya amahera kugira ahere mu bene gihugu baba bayatunze birasaba umwanya utari muto ku mugoroba wo kuri uyu wa kane hahise hasohoka itangazo rivuye mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano ritegeka ababura amatari hamwe n'abajejwe intwaro muri rusange kumenyesha abenegihugu vuba bwango ko bategerezwa kunyarukana mu mabanki ayo mafaranga igihe catanzwe kitararenga n'itangazo ryasinywe ko n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Teretse aho ryashikirijwe abamenyeshamakuru na Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi butegetse babura amatari n'abajejwe intwaro muri rusange kumenyesha abenegihugu bose iryo hagarikwa bongere babibutse guhindura izo noti na nshasha guhera ubunyene kugira ntibazoje kurundana wa munsi ico gikorwa kizorangirirako ku munsi wa gatatu Dieudonne Murengera Ntwari atwara banki nkuru y'igihugu c'u Burundi BRB yasiguye imvo z'iryo hagarikwa ry'inoti Ibanki ya Republika y'u Burundi imaze igihe ibona ibimenyetso vyerekana ko igice kitari gito c'amafaranga y'amarundi isohoye atagaruka mu mabanki no mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana ivyo bigatuma ibikorwa vy'amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana bihungabana bigatuma ibikorwa vyo kuriha ibidandazwa n'ibindi vyankenerwa no guhanahana amafaranga bitagenda neza amafaranga mashasha asubirira yari ahasanzwe yaciye atangura gukoreshwa hakimara gusohoka itangazo ayo mafaranga yemejwe ni banki nkuru BRB na yakozwe ku igenekerezo rya ndwi ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri Dieudonne Murengera Ntwari umuyobozi w'ibanki nkuru y'igihugu BRB harasohowe inoti shasha y'ibihumbi icumi hamwe n'ibihumbi bitanu zakozwe ku igerekezo rya ndwi munyonyo mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo na kabiri zigatangwa gukoreshwa kuva igenekerezo rya ndwi ruheshi mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ni kuvuga uno munsi nyine iyi ngingo yo guhagarika amafaranga yahora akoreshwa mu burundi arimo inoti za bitanu n'iz'ibihumbi icumi nk'amafaranga manini akoreshwa ije nyuma y'uko kandi umukuru w'igihugu c'u burundi evariste ndayishimiye yari aherutse gutangaza ko hari abanyegeza amafaranga mu mazu yabo ntagire ico amarira igihugu n'abanyagihugu yaciye amenyesha ko umunsi umwe bazosanga ayo mafaranga yahindutse ibipapuro hari mu masengesho yatunganijwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu bose mwasanze ivyo bihora nabigeze ibipapuro niho muzovyemera niho muzokora ko ndiko ndagwara ivyo bihera mwitwaze uzangira ibipapuro hasigaye hakomera y'abenegihugu yajane muri banki hakiri kare baje kuko muzi n'isaha ntawo muzi hariho abavuga ngo barafise amantene ngo muri berube ngo baza barabibira akaranga uwo munsi uzoba
perezida evariste ndayishimiye yanamenyesheje ko inyifato nk'iyo ifatwa nko gusubiza inyuma igihugu bityo itegerezwa kurwanywa amafaranga agakora icyo yagenewe turi mu ngwano y'abantu bateye ingwano yo gutera igihugu kiba igikene gufata amahera ya ferube yose bakayakurayo bakayatwara bagaturanyegeza ijwi rya amerika irabandanya kuvugana n'abanyagihugu batandukanye mu kuraba uko ico gikorwa gishirwa mu ngiro hirya no hino mu ntara z'uburundi thierry ndayishimiye ijwi rya amerika kigali mu rwanda impuzamiryango iharanira inyungu z'abarokotse jenoside yibuka irasaba felicien kabuga amafaranga y'u rwanda arenga miliyari ibihumbi mirongo itanu y'indishyi z'akababaro n'ibyangijwe n'interahamwe yarezwe mu rukiko rwisumbuye rwa gasabo i kigali urubanza rwatangiye kuri uyu wa kane ariko ruhita rusubikwa kubera ko uregwa adahari inkuru irambuye asumutakaboyi umuryango wibuka usobanura ko wareze kabuga felicien mu rukiko rwisumbuye rwa gasabo kuko yari atuye ku byimironko mu karere ka gasabo uyu muryango usobanura ko umurega uruhare yagize mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane ibuka yumvikanisha ko kabuga felicien yagize uruhare ruziguye mu bikorwa binyuranye by'iyicwa ry'abatutsi ndetse n'abyangiza imitungo yabo inyuranye mu iburanisha ryo kuri uyu wa kane umuryango wibuka wari uhagarariwe na metere bayingana janvier kabuga ntiyari yitabiriye urubanza ndetse nta n'umwunganizi we wari uhari umunyamategeko wari uhagarariye ibuka metere bayingana janvier avuga ko ibikorwa bya kabuga felicien byatumye hicwa abantu bari bafitiye igihugu akamaro ndetse n'imiryango yabo binatuma hasahurwa imitungo yari kuzabatunga n'inzu zabo zirasenywa mu nyandiko itanga ikirego ijwi rya amerika ryaboneye kopi bigaragara ko usibye ibuka ihagarariye abaregera indishyi harimo n'abandi bacitse ku icumu bo mu bisesero ku mugina ku kimironko ku muhima muri musave muri nyamirambo imudenda hiswe komine ruje i rubavu muri vunga n'ahandi ibuka isobanura ko yiyambaje urukiko rwisumbuye rwa gasabo isaba ko rwategeka kabuga felicien kwishyura indishyi zishingiye ku ruhare rwe nibyo metere bayingana janvier agarukaho icyo umuryango wibuka waregeye mu byo azategeko rero ntabwo tuzigeze dusaba ko imitungo ya kabuga ihabwa ihabwa ibuka ahubwo wenda iyo mitungo nk'uko imanza zose zigenda ishobora kuzashingirwaho mu kwishyura nk'uko n'akabuga ashobora kwishyura ku bushake n'iyo mitungo ye nta n'uyikozeho uyu munyamategeko asobanura ko imitungo ya kabuga bamaze kuyimenya ndetse n'aho iherereye ntabwo dushobora gusaba ibitaramenyekanye bikorwa ngira ngo naho wibazaga ukavuga uti kuki mwana atinze niba umuryango wibuka mu buryo ufite ubwawo ubasha kubibona ndagira ngo nkumenyeshe yuko kabuga kuva muri mirongo icyenda na gatanu yarashakishwaga kuki se twarinze tugera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri atarafatwa ni ukuvuga ngo ntabwo wakwihisha ngo imitungo igaragara umuryango wibuka ufashe iki cyemezo mu gihe kuwa kabiri w'iki cyumweru urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha rwemeje ko kabuga feliciyani uregwa ibyaha bya jenoside atagifite ubushobozi bwo kuburana umuryango wibuka ukavuga ko iki cyemezo kitazakoma mu nkokora umugambi wayo wo kuryoza kabuga ibyo yangije uru rubanza ntirwabashije gukomeza ko mu baburanyi uruhande rwa kabuga rutari rwitabye metere bayingana yabwiye urukiko kwibuka yandikiye umwanditsi mukuru w'urwego rwasigayeho inkiko mpuzamahanga mpanabyaha kuko ariwe uhagarariye serivisi zifunze kabuga kugira ngo zemeze ko yamenyeshejwe uru rubanza yavuze ko ubwo binjiraga mu rukiko batari bakabona igisubizo cy'uyu mwanditsi umucamanza yabajije niba baravugishije ruriya rwego asubiza ko bababwiye ko umwanditsi yagize akazi kenshi usibye miliyari ibihumbi mirongo itanu magana atandatu mirongo itanu n'umunani magana inani ibuka isaba nk'indiki z'akababaro uyu muryango usaba izindi miliyoni ijana nk'igihembo ndetse n'amafaranga y'ikurikirana rubanza angana na miliyoni mirongo itanu urubanza rwimuriwe tariki ya cumi na karindwi z'ukwezi gutaha asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali abunganira felicien kabuga mu rukiko mpuzamahanga rwa onu ruri i lahe mu buholandi bishimiye icyemezo rwafashe umwe muri bo metre manuel altita asobanura ko kuburanisha urubanza hashingiwe ku bimenyetso byonyine gusa bishobora kubangamira uburenganzira bw'uwo yunganira
kiriya cyemezo twarakishimiye cyane kubera ko ni nabyo twasabaga abacamanza bara twumvise bemeza ko kabuga adashoboye kuba yaburanishwa kubw'ibyo ko urubanza mu buryo busanzwe ruhagarara turanyuzwe cyane ndetse mu nyemerere nongereho ko iyo ari intsinzi ikomeye ku bwunganizi bwahirimbaniye kumvikanisha ijwi ry'igikwiriye muri uru rubanza
la voix de euh, la raison dans cette affaire.
ariko kuba umukiriya wanyu atazaburanishwa ntibimugire umwere Il est présumé innocent euh, tant qu'une personne aracyafatwa nk'umwere ushobora kurega umuntu ibyaha byose bishoboka ariko igihe cyose ataracibwa urubanza ku rwego rwa nyuma aba akiri umwere ku bw'ibyo rero kabuga feliciyani ni umwere kandi ni umwere udashoboye kuburana
ariko urukiko rwanzuye ko azaguma muri gereza La question ne se pose pas comme ça. La question euh, se pose. euh, oya siko bimeze ibintu dukwiye kubivuga mu buryo abacamanza babivuzemo abacamanza banzuye ko nta rubanza ruzabaho kubera ko adashobora kuburanishwa banzura ko haramutse hari urubayeho hakorwa ibyo bita kuburana hagendewe ku bimenyetso ni ukuvuga urubanza rushingiye ku byabaye ibyo bivuze ko abantu bafite icyo kuba bavuga baza bakakivuga baba abatangabuhamya bakaba babazwa n'ubushinjacyaha ndetse n'ubwunganizi ibyo bigakorwa mu rwego rwo kurushaho kumva neza ibyabaye ubu rero ni ubundi buryo ariko ntibusimbura urubanza rwa kabuga kubera ko we ntashoboye kuburanishwa ni ibindi bindi
C'est autre chose.
mbese muzamuburanira no muri urwo rubanza rw'ibimenyetso Alors, pour l'instant, on discute de la, euh, on discute avec la- l'accusation, on discute avec les juges de la possibilité.
uko bimeze ubu turimo kuganira n'ubushinjacyaha ndetse n'abacamanza kuko ubu ubwo buryo bwashoboka kubera ko twebwe ntabwo twemeranya nabwo kandi tubona ko kuba ubu buryo butarigeze bukoreshwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha bukaba butarateganijwe muri sitati ishyiraho uru rugereko kandi bukaba atari uburyo bwitabazwa mu rwego mpuzamahanga kubukoresha byaba ari uguhonyora uburenganzira bwa kabuga feliciyani kubera ko wakwibaza ngo ni gute urubanza rugendeye ku bimenyetso rwabaho mu gihe umuntu w'ibanze ibyo bikorwa bishinjwa atari bubashe gutanga amakuru y'ingenzi atari bubashe guha amabwiriza abamwunganira rero ni ikibazo nyacyo kandi haraza kubaho ikiganiro cyisunze amategeko hagati y'impande zombi imbere y'abacamanza kugira ngo turebe niba ibyo byashoboka mu gihe nta n'ahandi byigeze biba mu rukiko mpuzamahanga uko tubibona rero kwifashisha ubu buryo byahungabanya bikabije uburenganzira bwa feliciyani kabuga Et de notre point de vue, ce- sa mise en place entraînerait euh, des atteintes très graves aux droits de Félicien Kabila.
munyamategeko aritite ubwo i- icyemezo cy'urukiko cyatangazwaga eh, cyakiriwe mu buryo bunyuranye cyane cyane ku ruhande rw'abarokotse jenoside mbese murumva mubabajwe no gutenguhwa kugaragazwa ubu ngubu n'abarokotse jenoside Alors nous, nous sommes toujours sensibles à, à la souffrance humaine. Nous connaissons, euh, nous savons ce qui s'est passé au Rwanda. C'est évidemment terrible.
twe buri gihe tubabazwa n'ibabazwa rya muntu tuzi ibyabaye mu rwanda ni ibintu rwose biteye ubwoba abantu benshi barababajwe mu bugome bukabije birumvikana rero ko ari ngombwa kubumva rwose baba bategereje iburanishwa ry'umuntu by'umwihariko umuntu nka kabuga ku mpamvu zumvikana urubanza ni inzira igendera ku bintu bikozwe mu buryo buri mu gaciro bugendera ku mategeko agenga uko iyo nzira ikorwa hari amategeko hari ukuri guhari ibyo ni byo abacamanza bashyize mu bikorwa bashyize mu bikorwa amategeko yifashishwa hagendewe ku bushobozi bw'umuburanyi aho niho bakuye umwanzuro ubwo rero nibwo buryo iyo nzira iba ishobora gukorwamo nicyo urubanza ruvuze rero ni ngombwa kwemera ukuri kw'ibihari byagaragajwe binyuze mu nzira z'amategeko ko kabuga atabasha kuburana ko nta rubanza ruhari rwo kumuburanisha bamwe birabababaje abandi barabyishimiye tubirebeye mu mfuruka y'ubutabera ni ngombwa kubyishimira kubera ko hubahirijwe itegeko baravuga ngo urukiko rusuzumirwa mu myitwarire yarwo imbere y'ibyemezo bigoye gufata rero ni ngombwa kwishimira ko urugereko rwafashe kiriya cyemezo kubera ko si icyemezo cyoroshye ariko kandi kiragaragaza ko urugereko rwakurikije amategeko rwubahirije uburenganzira mbere y'ibindi byose Mais elle montre que le mécanisme a fait passer la règle, a fait passer le droit avant toute autre considération.
munyamategeko aritite ubu tuvugana i kigali harimo kubera urundi rubanza ruregwamo umukiriya wanyu feliciyani kabuga abarokotse jenoside baregeye urukiko rwo mu rwanda mu mujyi wa kigali basaba indishyi z'akababaro mwaba muzamwunganira no muri urwo rubanza Alors écoutez, euh, je ne umva ntabwo nasubiza icyo kibazo kubera ko ntazi bihagije iby'urwo rubanza nazasubiza mu gihe naba namaze kugira icyo menya gifatika munyihanganire kuba ibyo ntacyo mbisobanuyeho umunyamategeko emmanuel aritite umwunganizi wa felicien kabuga ndabashimiye murakoze hano dusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara mbashimiye kuba mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi iriba rivomwa rigira amazi y'urubogobogo mugire umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiye imana
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
ijya hirya ariko madamu niki mu nyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe duwe n'ubwo yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe we ndabona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye niyo kwetu ni bugo
ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa twigeze kombo takisi yaje taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye kombo takisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na la benevolencia mora
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu mu kanya gato cyane murumva ikiganiro cy'umuziki maze rero umugire w'ikendi nziza murakarama